Blog Talk Radio.
guta umuntu awurwa icyaha cyase cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda azaba muri kireka yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda yewe nigiye mu ihuriro nyarwanda zinda umunyarwanda azaba muri kirekareka burya amaherezo y'inzira ni mu nzu reka nanjye nkubitiye ingoma muruza cyaye n'ubusa n'akabatuye mu nyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebe irutavuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapfakazi babura abagabo b'abamarabira se ninde utarambiwe isi kuzazi y'abahanzi n'ubonye arusi mbutagerekwaho ibyaha bebefe binini binyaga imitungo bizi bifi binini binyaga rubanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda izinda umunyarwanda azaba muri kirekareka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urundamo kuko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari nabaraditse umuhutu umutwe umututsi va ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda urara utazi kuramo ukamuza ageza ryari uryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanararine ribaye imwe mureke kureba inkoni ikubise mukeba urayirenza urugo mu maguru mashyashya songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gutuma urw'icyaha cyase cyangwa icy'umuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi izindi umunyarwanda azaba muri kirekareka yewe nigiriye mu ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda songa songa songa songa songa songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda gufunga mukanda kaza mwendo cyama songa mbere araye neza ihuriro nyarwanda
radiyo itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira washington dc turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa mbere ku itariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mukaba muri kumwe nanjye chantal nyange muri studio za radiyo itahuka bakunzi ba radiyo itahuka rero turi kwa mbere eh, kuri radiyo itahuka tuje kubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage tutabashije kubagezaho ejo ku cyumweru nk'uko bisanzwe nk'uko musanzwe mumenyereye eh, kubera yuko twari twagize ibindi twahamagariwe byo gukora bityo ntitwabasha kubagezaho ikiganiro cyanyu mukunda ariko ntabwo tubibagirwa buri gihe duhora tubatekereza niyo mpamvu rero twakimuriye kuri uyu munsi kuwa mbere ubwo rero tukaba tunabiseguyeho kubera yuko kitabashe kitabashije kuba ejo ku cyumweru nk'uko bisanzwe tukaba rero twongeye kugaruka hahandi turebera muri rusange uko umunyarwanda abayeho mu rwanda umunyarwanda ameze gute umunyarwanda yifasha ate umunyarwanda aracyahumeka umunyarwanda aracyishyira akizana umunyarwanda aracyabasha kurya utwe tankiruma umunyarwanda arabasha kuryama agasinzira ese umunyarwanda umunyarwanda ameze ate umunyarwanda uyobowe na kariya gatsiko kariya gatsiko gakomeje kumutsikamira kariya gatsiko gakomeje gucuza umunyarwanda utwe kariya gatsiko gakomeje kubangamira ubuzima bw'umunyarwanda kuva hasi kugera hejuru bizarangira bite bizarangira bite bakunzi ba haditahuka bizarangira bite banyarwanda kugira ngo aka gatsiko kabujije umunyarwanda mu majya n'amaza aka gatsiko kabujije umunyarwanda mu mashyi no mu mudiho tuzakigobotora bigenze biti ni twebwe rero tubabaye kandi ngubabaye niba ubandura uwuki nitwe tubabaye twebwe tugomba kwigaranzura no kwirukana aka gatsiko katumereye nabi katubuza guhumeka na kimwe tukigira nta burenganzira tukigira ndetse n'uburenganzira bwo guhumeka mu minsi mikeya tuzajya tubusaba aka gatsiko ariko nanjye ubwo ngubwo ntabwo ndi kwigirizaho nkana kubera yuko guhumeka ntikajya ntitubufite ntidufite uburenganzira bwo guhumeka kubera yuko agatsiko karaza kakatwica kakatubonerana kakatwambura byose no kugeza ku buzima bwacu ni uguhaguruka rero abanyarwanda abanyarwandakazi ni uguhaguruka ubundi tukareba uburyo n'ingamba zo kwibohora aka gatsiko reka rero kwizima amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana eduard kabagema bwana eduard kabagema niba muri kunyumva ijambo ni iryanyu
wenda kumva neza cyane chantal nawe uranyumva yego ndabumva neza bwana eduard kabagema urakoze cyane ndagushuje ngasuhuza na serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma ngasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira bakunda radiyo itahuka bakunda n'ikiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage mu buryo bw'umwihariko ngasuhuza kandi abayoboke b'ihuriro nyarwanda rnc aho bari hose ku isi cyane cyane abo mu rwanda ariko dusuhuze kandi n'abayoboke b'andi mashyaka yose aharanira impinduka n'abantu muri sosiyete sivire uyu munsi rero umunsi tariki reka ndushake itariki umunsi tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe tubafite ikiganiro kiragirwa n'ingingo enye ya mbere turareba inyandiko iri muri do rwandani ivuga ko hari abanyapolitiki b'ababirigi barimo kota leta igitutu leta y'ububirigi igitutu kugira ngo u rwanda rufatirwe ruhagarikirwe inkunga kubera ruriya rubanza rwa rusesabagina ingingo ya kabiri turareba ikibazo ukuntu ibinyamakuru bya kagame birimo gutangazwa n'ukuntu ngo perezida wa ngora ngo yasesaguye miliyari enye mu cyumweru kimwe miliyari enye z'amafaranga y'u rwanda mu cyumweru kimwe yagiye aho aherutse mu nama y'umuryango w'abibumbye muri amerika ngo yaba yarasesaguye miliyari enye z'amafaranga y'u rwanda mu cyumweru kimwe ahangaha rero turi burebe ikibatangaza ni iki ko biriya bibazo natwe tubigira bakabibona bagaceceka kuki isesagura isesagurwa isesagura rikorwa na kagame batajya barikomozaho ku ngingo ya gatatu turareba gahunda ikibazo cy'abahinzi bo mu buhindi impamvu tukireba ni uko hari ibibazo burya bigenda bisa n'iyo byaba biri mu bihugu bitandukanye abahinzi bo mu buhindi rero nabo bagize ikibazo gikomeye cyane leta yarabarekuye barigaragambya ariko noneho ishyaka riri ku butegetsi ry'uriya mugabo witwa yitwa ndera witwa prime minisitiri w'ubuhindi yitwa narendra modi abahinzi barashaka kumuhirika barashaka kumuhirika kubera ko yanze gukemura ibibazo byabo turi burebe rero mu rwanda icyo abanyarwanda bakwiye gukora igihe ishyaka riri ku butegetsi ribarenganyije rikahora ribarenganya rikanga gukemura ibibazo byabo bo umwanzuro ni uwuhe twagombye gukurikiza abo bahinzi bo mu buhindi nabo tukavuga tuti kugira ngo ibibazo bizakemuke i- iri shyaka riri ku butegetsi rigomba guhirima cyangwa se tuzawunya dutege ijosi eh, bagumye bikorera ibyo bashaka bo iyi ngingo ya kane turi burebe rero turareba i- ingingo ahantu eh, ikinyamakuru cya leta kitwaye igihe ko munani cyandika inkuru kitubwira ko ngo hari abantu ibihumbi mirongo ine ngo bavuye mu bukene ngo none bakaba batagifa- bafa- batagifashwa na viyupi umuntu wo hanze utazi ibibera mu rwanda cyangwa udakurikira ibibera mu rwanda asomye iyi nkuru yagira ngo koko muri uyu mwaka ushize umwaka wa ko- umuntu yakwita ko ari umwaka wa kovidi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri usomye iyi nkuru wagira ngo koko ubukene mu rwanda bwaragabanutse ariko muri iyi muri muri iki kiganiro turabereka ko eh, iyi nkuru ba- batanze ni inkuru ituzuye ni inkuru irimo ibinyoma ni inkuru iga- igamije gu- kuyobya abantu no kubashuka kugira ngo wenda bakeke ko u rwanda rwakoze ibitangaza rukaba rwaragabanyije ubukene mu- muri uyu mwaka wa covid ushize wa bibiri na makumyabiri ariko siko byagenze kubera ko abakene aho kugira ngo bagabanuke biyongereyeho miliyoni abakene eh, mu rwanda urumva rero ko kugira ngo uvuge ngo abantu mirongo ine ngo bavuye mu bukene eh, kandi imibare wiyerekana ko ahubwo hari abandi miliyoni bagiye mu bukene nanone urumva ko ahangaha ni inyandiko ziba zi- zigamije eh, gushimagiza u rwanda no kubeshya abatakurikira ibibera mu rwanda Eh, mbere rero ko ntangira ikiganiro cyacu nabagezaho ubutumwa eh, eh, eh, u- ushinzwe communication cyangwa se itumanaho kuri radiyo itahuka yansabye kubabwira yuko abanyarwanda abanyarwandakazi mukurikira mujya kuri za facebook ndahe no kuri za twitter yabansabye ku- yansabye kubabwira yuko eh, hari umunyamuryango w'ihuriro nyarwanda witwa mukankusi charlotte eh, akaba eh, hari ngo leta ya kigali yandika za twitter ikohereza na message kuri facebook eh, bazitira ko ari iza mukankusi charlotte kandi atarize ahubwo ari kigali izandika eh, message yanjye igarukiye aho ngaho kubabwira yuko message mubona nyinshi ziri kuri facebook eh, zitirirwa mukankusi charlotte ngo atarize ahubwo eh, no kuri twitter no kuri, no kuri facebook ngo atarize ahubwo ngo ari message zandikwa na leta y'u rwanda eh, eh, baka- bakazimwitirira ariko ba- babinyuza kuri konti ye ubwo bahimbye konti ye bavuga ko ari iye baka- bak- bakazandika ariko ni feki nyinshi ngo ntabwo arize ni iza leta ya kigali ngo niyo izandika mu izina rye bakazimwitirira ariko atari we wazanditse murakoze rero niyo mesaje nashaka kubagezaho mbere yo gutangira ikiganiro cyacu Eh, ingingo ya mbere tugiye kuganiraho nde- mureke tu- tuzihindure gatoya mpere ku- eh, mbo, reka mpere kuri ya- iya kuri the rwanda iriya nkuru yo kuri the rwanda ni impamvu gisomera ah, hari abanyam- hari abantu bacu eh, bakunda radiyo itahuka baba wenda batabasha gusoma ziriya nkuru eh, baba bakeneye wenda amakuru ava kuri radiyo itahuka ariko inkuru turabwira ko ntabwo ari iyacu ni inkuru tubana kuri the rwandani yanditse ni inkuru yanditswe n'umugabo witwa eh, arnold gakuba inkuru ikaba ivuga ngo ububirigi ngo abanyapolitiki barasaba guhagarika inkunga ihabwa u rwanda intandaro urubanza rwa Rus- rwa paul rusesabagina inkuru uyu gakuba arnold yayanditse ku itariki ya bo ndabona handitseho ngo ngo seputemba ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwa cyenda dongo ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe iyi nkuru nahise kuyi- kuyisomera abakunzi ba radiyo bitahuka kubera ko ndabona harimo eh, wenda amagambo cyangwa se aba ibintu bishobora ku- kubenteresa kamemu muri iyi nkuru baravuga bati ngo ngo amakuru dukesha radiyo ijwi rya amerika uwo ni Ga- arnold gakuba wandika iyi nkuru mu- muri the rwandani ati amakuru dukesha radiyo ijwi rya amerika yo kuri uyu wa kane tariki ya makumyabiri na gatatu nzeri bibiri na makumyabiri na rimwe ndetse n'ikinyamakuru the morgan aravuga ko ububirigi burambiwe igitutu buhi- bushyirwaho n'u rwanda mu rwego rwo guha gasopo u rwanda abanyapolitiki b'ububirigi bari- barimo abadepite bari ku ruhande rwa guverinoma ndetse n'abatavuga rumwe nayo batangaje ko ububirigi bwagombye guhagarika inkunga bugenera u rwanda Em, reka gisome yose paul rusesabagina wamamaye kubera filimi yitwa hotel rwanda yakatiwe igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu n'inkiko z'u- eh, n'inkiko z'u rwanda nyuma y'uko zimuhamya ibyaha by'iterabwoba iki gihano eh, iki gihano cyahawe uyu mugabo ufi- eh, ufite ubwenegihugu bw'ububirigi byashimishije abadepite b'ububirigi mu ntangiriro z'iki cyumweru u rwanda rwamaganye icyo rwise agasuzuguro mu rwego rw'ubutabera bwarwo ibyo ngo byatewe n'amagambo yatangajwe na madamu sophie wilmes minisitiri w'inte- minisitiri w'i- minis- minisite- minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi ashingiye ku ikatirwa rya paul rusesabagina n'urukiko rw'u rwanda ikinyamakuru the morgan gishingiye ku mpungenge z'abadepite b'ububirigi cyababajwe n'uko paul rusesabagina yafashwe akaburanishwa kandi u- uko yafashwe akaburanishwa kandi kiravuga ko paul rusesabagina atera ubwoba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe aho gitanga urugero rw'uko umukobwa wa rusesabagina karine kanimba yumvirijwe hakoreshejwe pegasus igihe yaganiraga mu buryo bw'ibanga na madamu sophie vilmes ikinyamakuru the morgan kiragira kiti leta y'ububirigi irarambiwe kuri wa mbere madamu sophie vilmes yatangaje ko paul rusesabagina atabonye ubutabera buboneye hari hate- hari hateganijwe hari hateganijwe ko icyo kibazo madamu eh, sophie vilmes azakiganiraho na mugenzi we w'u rwanda vincent biruta uri new york mu nama y'umuryango w'abibumbye ariko eh, ku munsi wo wa gatatu ku munsi wo kuwa gatatu tariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe ubutegetsi bw'u rwanda bwahise buburizamo ibyo biganiro depite wota de frind de vrind uyobora ishyaka riharanira ibidukikije grons party yabwiye the morgan ikinyamakuru ati kiriya cyemezo ni ugukora ijisho igihugu mu jisho igihugu cyacu atekereza ko ububirigi bwagombye ku- kugena umurongo warwo o- umurongo nyawo yongeraho ati ni ikimenyetso cy'uko hakwiye gusubirwamo inkunga igihugu cyacu gitanga ku iterambere ry'u rwanda hari byatuma twongera twongera igitutu ku butegetsi bw'u rwanda muri muri ubwo buryo ariko bigakorwa bitagize ingaruka ku baturage ubwabo hakurikijwe imibare igaragaza imibare igaragazwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ububirigi icyo gihugu cyashyize umukono ku masezerano y'igihugu n'igihugu cy'u rwanda cyo ku- cyo kugiha inkunga y'iterambere ingana na miliyoni ijana na mirongo itatu z'amayero buri mwaka depite Els van Hoof ukurikiye komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko y'ububirigi yatangajeje ikinyamakuru de morgan ati kubera iki twakomeza gushyigikira imikorere nk'iriya byanze bikunze hagomba kuba ingaruka icyo gitekerezo kikaba kinashyigikiwe kinashima- cyanashimangiwe na mugenzi we witwa godel likens wagize ati godel likens reka dushake Eh, reka nde- likens wagize ati duhagarike inkunga twahaga u rwanda nyamara yongeyeho ko ububirigi bugomba kwitonda muri icyo gikorwa ingaruka zikagera ku bantu ba- ba nyabo zitageze ku baturage abadepite bose kandi basaba ko hagomba kongerwa igitutu mu bya diporomasi cyane cyane ku rwego mpuzamahanga bunzemo bati hari icyizere ko ubutegetsi bwa kigali buzisanga nta yandi mahitamo uretse kohereza paul rusesabagina mu bubirigi ikinyamakuru the morgan kivuga ko ubu ubu busabe buje mu gihe madamu sophie vilmes minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi ari ku gitutu cy'aba- cy'abamunenga ku myitwarire ye ku kibazo cya paul rusesabagina kuri ibi asita Kan- kanko N- wo muri nva aragira ati hashize umwaka urenga mugenzi wacu ashimuswe ni iki cyako- ni iki yakoze mm, mu mwaka ushize kugira ngo amufashe ubwo avuga ngo ni iki yakoze ubwo ni uriya Vilmes avuga asita kanko wo muri nva akaba yemera ko sophie Vilmes agomba gufata umwanzuro nyamara ariko guverinoma ya madamu sophie Vilmes yo ivuga ko yashyize imbere ibiganiro ku kibazo cyo kohereza paul rusesabagina eh, kurangiriza igihano cye mu bubirigi leta y'u rwanda ivuga ko ari umunyarwanda ngo agomba kurangiriza igihano cye mu rwanda nk'uko umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u rwanda faustin nkusi yabita- yabitangarije ijwi rya amerika reka ndekere aho ngaho ni iyo nkuru nashaka kugira ngo mbasomere eh, abatabasha wenda kwigira kuri interineti ba- bakunda radiyo itahuka ariko wenda badafite uburyo bwo ku- gushakisha amakuru nk'aya ngaya ubwo ngubwo eh, inkuru murayumvise uko abayobozi abategetsi b'ababirigi barimo kotsa leta igitutu ngo ihagarike imfashanyo leta y'ububirigi ihagarike imfashanyo ihaga u rwanda noneho rero eh, ingingo nshaka ko dukurikizaho ni ni ingingo irebana na bariya bahinzi bo mu buhinde kubera iki Eh, hari hari gahunda em, bariya bahinzi bafite wenda dutangire kuri iyo gahunda abahi- abahinzi bo mu buhindi ngo bafite eh, gahunda yo kutazatora ishyaka riri ku butegetsi ubu ngubu ry'uriya mugabo witwa narendra modi eh, kuko rita- ritaba- ritabashije kubakemurira ibibazo byabo Eh, ngo uku nguku kwanga kwishyira hamwe ngo baka- bakanga kuzatora ririya shyaka mu matora ari imbere ni bumwe mu buryo bwo kotsa igitutu abahinzi bo mu Bu- nako abahinzi bo mu buhindi bahisemo Ni bur- ni uburyo bumwe bariya abahinzi bo mu buhindi bahisemo kugira ngo ikibazo cyabo leta ikiteho hamaze iminsi hatambuka inkuru ivuga ko ishyaka riri ku butegetsi mu buhinde rya narendra modi ngo ryafashe icyemezo cyo gushinguka mu byo kugena igiciro cy'ibanze cy'umuceri n'ingano n'ibindi bihingwa abaguzi ba- eh, abaguzi batagomba kujya munsi Eh, hari sisitemu ngo bazanye muri mu myaka ya mirongo irindwi igihembo cya mirongo itandatu na karindwi ubuhinzi bwashyizeho kuvuga ngo abahinzi bahinge noneho eh, umusaruro wabo leta ikagena igiciro eh, abacuruzi babagurira batagomba kujya munsi ubwo ngubwo ni nka garanti baba- aba- abahinzi babaga bafite eh, beza byinshi beza bikeya karite si ngombwa ibyo ari byo byose barezaga bakaba bafite umuguzi kandi bakaba hari ikiguzi abantu badashobora kujya hasi kuko leta niyo iba ya- yaragishyizeho none rero leta ibyo ngibyo igiye kubishingukamo ikavu- ya- yashyizeho ubwo ngubwo ibyahozeho babyitaga ngo ni minim- ngo ni minimum support price ikaba iri muri sisitemu ngo yitwa ngo ni mo- ma- mandi niko babyita ubwo ni nko nk'igiciro mbega mu rwanda kiriya giciro bavuga bati ibi- kigenwa na leta bavuga bati uzahinga ibirayi uzahinga ibigori uzahinga ibishyimbo ntabwo igiciro kigomba kujya kuri aya ngaya kigo- mu- kigomba kujya munsi y'amafaranga ya n'aya n'aya kugira ngo abacuruzi bataza kunama ku bahinzi bakabahenda Bo noneho rero iyi sisitemu rero yo ku yo gushyiraho ibiciro umuntu atashobora kujya munsi ngo leta igiye kubivamo noneho ngo bariberarize rumarishe abashoramari n'abantu bose bacuruzwa ibyo kurya bafite aho bafite inganda z'ibiribwa n'ibiki byose ngo bajye bajya kunegosiya ibiciro n'abahinzi noneho i- igiciro kijya gishyirwaho na hagati y'abahinzi n'abo nga- n'abo bacuruzi cyangwa se abanyenganda hagati yabo ubwabo bumva ko igici- igiciro cy'umuceri cy'ingano n'ibindi bihingwa kizaterwa na n'ibiciro ni wenda nu- nu- na n'ibiro wenda na n'umu- n'ubwinshi bw'ibi- bw'umusaruro uri ku isoko mbega nuko bawukeneye n'ibiki byose noneho rero abahinzi bo ibyo ntabwo babishaka ibyo ngibyo babyise ngo ni ngo ni ngo ni famu bilizi donko uku iyo sisitemu leta ishyizeho ikavuga iti ibyo kujya kujya hagati y'aba- y'aba- y'abahinzi n'aba- n'aba- n'abacuruza umusaruro ngiye mbivuyemo byo kugena igiciro mbivuyemo bajye birwariza a- abahinzi bahangane n'aba- na- n'abo bashoramari n'abo- n'abacuruzi noneho bagena igiciro hagati yabo ubwabo ngi- ibindi bivuyemo abacuruzi aba- abahinzi ibyo- abahinzi rero iyo bi- iyo bi- bise ngo ni famu bilizi aba aba- abahinzi bo ntabwo bibashimishije cyane cyane bari abahinzi batoya bo babona ko leta nibivamo ntigene igiciro ntarengwa cy'umusaruro wabo cya- igiciro umuntu atajya munsi kwa ntikigene bazabigiramo ibibazo ko abacuruzi bazaza babunameho babahende kubera ko abacu- aba- akenshi abahinzi baba bakennye bakeneye amafaranga mu buryo bwihuta bashobora no kuza bakangagura umusaruro wabo kugira ngo ba- mbega babakange bavuga ati "Nuta- nutakira aya ngaya ntabwo tukugurira ibintu nk'ibyo ngibyo noneho abatu- aba- abahinzi rero bakaba bafite ubwoba yuko eh, ba- ku musaruro wabo abahinzi aba bacuruzi bazabahenda cyane eh, leta bisa nkaho leta ibarekuye mbega ibashumurije abacuruzi ngo bagende baba babahende uko bishakiye kandi bakanavuga ko aba bacuruza akenshi babogamiye n'abantu bo bakomeye bari mu ishyaka riri ku butegetsi Eh, ririya rya rya narendra modi zongo urumva ko bijya gusa n'ibyo iwacu urumva ngo ni abacuruzi bakomeye eh, ba- bo- bo- bari mu ishyaka riri ku butegetsi nibo bahawe ibi biraka bavuga bati muzagende mugure uko mushaka mu munegosiye n'aba- na- n'abahinzi ibyo birabareba noneho rero aba abahinzi nyine kuko nabyo babwiye bo ntabwo babyishimiye baravuga ngo abahinzi bafite imyenda myinshi cyane noneho iyo myenda bafite ubundi ngo uko byagendaga ngo baragendaga kubera ko ari sisitemu ihoraho eh, umutu- umuhinzi ahinga aka- akaba afite ahantu agemura bakamuha umu- umu- umusaruro wose bakawugura bakamuha amafaranga azwi u- udashobora kujya munsi wayajya munsi bakajya kukurega kubera ko ni ni igiciro kiba cyarashyizweho na leta ba- niyo baburaga amafaranga baragendaga abo bantu baba interinediyeri bari hagati bagura umusaruro wabo nabo bakazajya kuwucuruza ariko byose ari leta ibicunga eh, byose bigendera ku biciro bya leta abo bantu ngo babagurizaga amafaranga noneho eh, igihe bagitegereje ko indi myaka yabo yera aba- abahinzi bakabona amafaranga noneho baravuga bati ibyo bintu byose noneho bigiye ku- ku- kuvaho ntituzabona umuntu utuguriza eh, ati kandi bati kandi twebwe turakennye cyane dufite imyenda myinshi cyane bariya bacuruzi nibaza tuzaba oburije yo kugurisha imirima yacu noneho kugira ngo tuba- tugombe kwishyura imyenda yacu kubera ko bi- bi- bizaba birangiye nyine leta yarabarekuye niko ba- bavuga ubwo rero urumva ko ntabwo ibi bintu babyishimiye urabona ko bizabahombya kandi ngo abahinzi ni benshi cyane mirongo irindwi ku ijana mu buhindi urumva Eh, bafi- ba- bafashe rero ingamba zo gukora imyigaragambyo bajya mu mujyi mu murwa mukuru barawugota eh, imihanda eh, myinshi ikomeye barayifunga noneho ngo bakajya ba- banahindu bahinduranya basimburana ku mu gukora imyigaragambyo bamwe bakaza bakayikora wenda bamara ukwezi bagasubira mu giturage abandi baka- bakabasimbura bakaza gukora imyigaragambyo ku buryo imyigaragambyo ihahora noneho leta ngo iza ku iryo tegeko eh, ririberariza cyangwa se rivuga ngo eh, iryo aba- iryo tegeko ribangamiye abahinzi ryo kuvuga ngo eh, leta ibivuyemo ngo abahinzi bajye ba eh, bacirikanya n'abaguzi eh, cyangwa se n'abanyenganda umusaruro wabo ngo iryo tegeko bararihagarika ariko ntabwo barivanyeho iryo tegeko ngo leta kubera imyigaragambyo y'abahinzi ikomeye cyane yabereye mu mujyi ikagera no mu cyaro hose ngo iryo tegeko bararihagaritse ariko ntibigeze barivanaho iyo myigaragambyo abahinzi bakoze ngo nayo myigaragambyo yabaye rwose ikomeye cyane mu buhindi kuva ku myi- ku- mu gihe cya gandi mu gihe cy'ubwigenge ngo nta yindi myigaragambyo imeze gutyo bigeze babona Eh, kubera eh, nyine abahi- abahinzi bishyize hamwe urumva ni- abahinzi ni mirongo irindwi ku ijana kandi leta nyine eh, yarabarekuye bumva ko bazahomba eh, bazahomba bakajya ba- bahinga baho- bakajya babona amafaranga make ku musaruro wabo abenshi bakaza baroburije kugura kugurisha n'amasambu yabo n'iki byose kubera imyenda n'iki byose bakavuga ko ngo n'abahinzi mu buhindi ngo harimo benshi biyahura cyane kubera ibibazo biba birimo cyane cyane iby'imyenda ngo harimo eh, taux de suicide donc bari- bariyahura cyane mbega urebye uyanishije bo noneho rero abahinzi ko umva bakoze imyigaragambyo ya rurangiza leta itegeko isa nkaho irihagaritse ariko ntiyarivanaho noneho rero byagenze bite rero bo ba- abahinzi bigira inama baravuga bati okay niba leta yanze kudukemura ikibazo cyacu mureke twishyire hamwe twishyire hamwe turi benshi turi mirongo irindwi ku ijana noneho amatora y'ubutaha amatora wenda yo muri komine n'iki byose n'amatora rus- rusange y'ubutaha ririya shyaka riri ku butegetsi tuza- tuzaryima amajwi bityo tuzashaka irindi shyaka dutora turi- turihundagazaho amajwi ni- niri- riramuka ritsinze rizadukemurira ikibazo cyacu murumva ahangaha rero murumva impamvu nazanye iyi suje niyo mu buhindi ariko ishobora gusa n'iyo mu rwanda murabona mu rwanda babashyiriho umusoro w'ubutaka turababwira tuti uyu musoro uzabatera ibibazo bikomeye cyane abatazabasha kuwusora bashobora kuzataka- kuzatakaza amasambu yabo hari rya tegeko ry'ubutaka ri- ryambuye abaturage ubutaka bwabo hari mm, mufate biriya bintu bavuze ejo bundi ngo abaturage ngo aba- ngo abanyamahanga bafite amafaranga b'abashoramari bashobora kuza bakagura ubutaka mu rwanda icyo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye hari gutegekwa guhinga ibyo udashaka ahubwo uhinga ibyo inganda za fpr zo zikeneye ubwazo eh, cyangwa ugahinga ibyo abantu bashaka ngo nabonye isoko mu buhinde cyangwa mu bushinwa ngo urya urusenda mwese muhinga urusenda undi ati nabonye ati nabonye isoko sepakwa mwese muhinga ibyo ngewe nkeneye icyo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye noneho ubwo ni ikibazo cyo mu buhinzi mujye na hariya muri za banyahe aho abaturage baza bakarengana ku mugaragaro buri wese abireba ko bari kurengana ko leta iri kubarenganya iri kubambura ibyabo umuntu wese akaba abireba ariko hakabura umuntu n'umwe nako hakabura igisubizo igisubizo kikabura kubera ko kagame aba yanze gutanga igisubizo noneho rero urumva ko ibi bintu byose ubishyize hamwe ari abo bahinzi ari abo bamburwa ibyabo ari abo basenyerwa ibyabo ngo n'amashanyarazi n'amazi byose bakanga kubaha indishyi abimurwa ku ngufu abagira bate abo bantu bose bashobora gukora nk'abariya b'abahinzi bo mu buhinde bakavuga bati oke ishyaka ryatwambuye ibyacu ishyaka turahinga bakaduhenda ku musaruro wacu baraduteka guhinga ibyo tudashaka baradusoresha ubutaka kandi ibintu bitabaho bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage gusoresha ubutaka bikabakenesha cyangwa bamwe bakaba banabutakaza ibi bintu byose ibibazo biremereye by'ingutu biri aha dushobora kubikemura ari uko birazwi ariko byarananiranye banze kubikemura ishyaka riri ku butegetsi bya efuperi ryanze kubikemura icyo abantu bashobora gukora ni ukuvuga bati mureke duharanire impinduka duharanire yuko hajyaho ku butegetsi hajyaho irindi shyaka dushake undi muntu uyobora iki gihugu uburyo ni bwinshi wenda mu matora wenda amatora ntibayemera ariko hari n'ubundi buryo bushoboka kugira ngo abantu baharanire ishyaka riri ku butegetsi barinanize rigera aho rihave rigende rigende barirwanye mbega barirwanye mu buryo butandukanye mu buryo butandukanye barisabote mbega baryononere no kugeza igihe rizagendera rizagenda rikava mu nzira noneho hakaza irindi shyaka rikemura ibibazo byabo ibibazo ntabwo bitandukanye na biriya mubona mu buhinde ni ibibazo biba bishobora gukemuka ariko ishyaka riri ku butegetsi rikanga kubikemura ubwo rero abanyarwanda bagombye kwigira kuri bariya baturage bo mu buhindi bariya abahinzi bo mu buhindi nabo bagafata ingamba bati kugira ngo ibibazo ibibazo byanananye mu rwanda bikemuke bikemuke ni uko ubutegetsi buhinduka tukazabona irindi shyaka riza cyangwa se amashyaka yandi wenda afatanije akaza agatekeka iki gihugu ibibazo byacu akadukemurira ibibazo kuko abangaba byarabananiye banze kubikemura suba ko byabananiye ariko banze kubikemura ku bushake voilà nizo mpamvu rero iyo sije nayizanye imitekerereze nk'iyi ngiyi cyangwa se iyi takitike iyi sitarategi y'aba bahinzi bo mu buhindi yagombye natwe kugira icyo twungura akavuga uti ishyaka riri ku butegetsi ryanze kunkemurira ibibazo ahasigaye ni ukuryima amajwi ni ukurirwanya mu buryo ubwo ari bwo bwose guharanira ko riva mu nzira rikagenda hakaza irindi rizagukemurira ibibazo voilà nizo mpamvu nazanye iyi ngingo kuko ibihabera hariya birasa n'ibyo mu rwanda nabyo bikeneye impinduka kuko habaye borokaje hari borokaje ziteye ubwoba hari ibibazo byinshi bidakemuka muri cya gihugu noneho rero reka tujye ku ngingo yacu ya navuga ko ari iya gatatu nubwo twari twagize iya kabiri kuri lise yacu hari ikibazo nabonye inkuru igihe ko mu cyandika kivuga ko ngo ngo perezida witwa lorenzo murangora ngo yagiye muri amerika muri iyo nama rusange y'umuryango w'abibumbye ngo mu cyumweru kimwe ngo depansa ngo miliyari enye ubwo ni uko yasesagura ngo yakoresheje miliyari enye mu cyumweru kimwe baratangara cyane ariko njye nibaje impamvu mu rwanda batangaye ibi ni ibinyamakuru biri mu gihugu perezida wa repubulika ahora asesagura umutungo wa leta ntabwo bamwibuka bamwanditse yagiye muri new york nawe yagiye mu nama y'umuryango w'abibumbye akarara mu ihoteli icyumba ijoro rimwe ari amadolari ibihumbi makumyabiri ntibabyibuka hari icyo bavuze se ejo bundi ntabwo bandikaga bavuga bati kagame ari kubakisha ikibuga cya gorufu ikibuga cya gorufu gifite agaciro ka miliyari mirongo itatu n'enye hari icyo bavuze ikibuga cya gorufu kuri miliyari mirongo itatu n'enye arafata miliyoni miliyari mirongo itanu z'amafaranga y'u rwanda ubwo tuyavunje akajya guhereza arisenali agafata izindi miliyari icumi akajya guhereza perezida aricyo bavuze baricecekeye murabona ko mu bibiri na cumi n'umunani yakoze ingendo agomba kuri mirongo ine n'icyenda cyangwa mirongo itanu kagame ingendo z'indege mu ndege ye jeti purive ingendo zigeze kuri mirongo itanu baziha agaciro bagasanga zagejeje kuri miliyari cumi na zirindwi z'amafaranga y'u rwanda naho nigeze kubabaza ndavuga bishoboka bite ko umunyarwanda umwe kuko kagame ni umunyarwanda kimwe natwe twese ni umwe muri miliyoni cumi n'eshatu amaraso ava ni n'ay'abandi bava umuntu umwe mu bantu miliyoni cumi n'eshatu ashobora gusesagura amafaranga yarihira mituweli abantu miliyoni eshanu n'igice wowe ubaze yuko buri mu- buri muturage bamurihira amafaranga ibihumbi bitatu cyangwa se amadolari atatu ku mwaka murihira mituweli ugasanga u- wa- ugasanga u- amafaranga uriya mugabo miliyari cumi na zirindwi z'amafaranga y'u rwanda yanyi- yasesaguye mu ngendo zo mu mwaka ugasanga ashobora ayo mafaranga bayafashe bakagenda ba- ba- barihira buri wese ibihumbi ibihumbi bitatu bya mituweli ibihumbi bitatu by'amafaranga y'u rwanda abantu miliyoni eshanu n'igice bashobora kubona bashobora guhabwa mituweli y'umwaka n'ayo mafaranga kagame yasesaguye mu mwaka umwe umuntu umwe wenyine wenyine icyo kintu ukaba ukizi uri umunyamakuru kuko ni ibintu duhora dusubiramo niyo niyo batabisomye hari abantu benshi babyandika icyo kintu ukaba ukizi warangiza ukajya gutangazwa n'uko perezida wa Angola ngo yasesaguye miliyari enye mu cyumweru kimwe yego wenda ashobora kuba yarasesaguye amenshi amafaranga menshi mu gihe gitoya ariko nawe amaze igihe ku- ku butegetsi ntitwigeze twumva aho asesagura wenda nibwo bwa mbere abikoze ariko kagame ahora abikora ahora abikora ubumva rero ngiye nyoberwa ikintu kiba gitangaje umunyamakuru U- u- abashatse kwerekana ko se aba- abaperezida b'ahandi basesagura a- ahangaha ni ni ni ni ni ni ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye umuntu uzi neza ukuntu kagame yasesagura umutungo mu rwanda ukajya gutangazwa n'uko ngo ngo ngo ngo umuperezida wo muri angola yasesaguye simbizi uba ushaka gusetsa imikara mfite ni ni ni ubupfayongo mbega niko umuntu yabyita kugira ngo u- wandika inkuru nk'iriya kandi abanyarwanda bazi neza ko nta muperezida ku isi usesagura usesagura nka nka kagame kandi angola ni igihugu cyiza by the way ni igihugu cyiza gifite na peteroli na gaze n'ibiki byose u Rwanda ntacyo- u rwanda ntacyo rufite N- niba n'abandi baba bafite ibyo basesagura urumva aha ngaha hari ikibazo twanabaje tuko- hari ibihugu byinshi mu- mu- muri afurika bifite gaze bifite peteroli bifite diyama bifite iki byose bi- bikize cyane bifite ibyo bi- bikize bifite imitungo eh, kamere abaperezida ba- batajya basohoka n'umunsi n'umwe mu mwaka batajya basohoka bigumira imuhira gusa perezida wacu ufite abaturage barwaye amavunja ba- batabasha kugura mitiweli batabasha kugura udupfukamunwa agasohoka inshuro mirongo itanu agasesagura miliyoni cumi na zirindwi miliyoni cumi na zirindwi nako miliyari cumi na zirindwi z'amafaranga y'u rwanda mu mwaka umwe mu ngendo gusa urumva kandi abandi baperezida b'ibihugu byifashije ba- ba- ba- batanasohoka batanasesagura none umunyamakuru akaza akajya gutangazwa ngo perezida wo muri angola yasesaguye Hmm. I- ibi se bibera mu rwanda kuki batajya babyandikaho ntabwo baba babimenye ntabwo baba- izi ngendo za kagame ntibazi amafaranga zitwara amafaranga ajya muri sena ntibabizi biriya bibuga bi- bi- bigura miliyoni mi- bi- ibibuga bya ikibuga cya gorofe kigura miliyari mirongo itatu n'enye ntibakizi babona ari ibintu normale ntibabyandike kuki batabyandikaho bakajya kwandika iby'ahandi ibi ni ibintu rero biteye biteye agahinda gusa itangazamakuru ryo mu rwanda riteye agahinda mbo reka tujye ku ngingo yacu yindi wenda tunarangize Eh, shantari nukenera eh, ijambo uze ku- ku- uze kuryaka turariguha Eh, hari indi nkuru yo mu gihe komu ngire ngo eh, ni gihe komu ku itariki zingahe itariki zingahera cumi n'icyenda z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe iyo nkuru iravuga ngo ngo hari abantu nk'ibihumbi mirongo ine ngo ngo bavanywe ngo muri viyupi ngo kubera ko ngo basanze ngo bara eh, ngo basa naho bavuye mu bukene abantu miro- eh, abantu ngo bageze ku bihumbi mirongo ine reka nzi iyo nkuru nyishake Eh, nuko ntari kuyibona se ndayishake iyo nkuru bo iyo nkuru bo inkuru ntabwo ndi kuyibona ariko eh, ni inkuru yo mu- yo mu gihe ko mu ku itariki ya cumi n'icyenda eh, ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe ivuga ngo ngo abantu ngo ibihumbi mirongo ine ngo bavuye mu bukene ngo amazina yabo ngo yakuwe mu bufasha mu bufasha mu bafashwa na viyupi dore ni babandi bahabwa akazi wenda guhara umuhanda kubaka amashuri kugira gute kugira gute no gucukura no ku- gucukura amaterasi noneho ubwo iyo nkuru rero uyisomye uri umunyamahanga cyangwa se uri umunyarwanda udakurikira ibera mu rwanda wavuga uti koko muri uyu mwaka ushize burya hari igihugu abaturage ba- bavuye mu bukene Nu- umwaka ushize wari umwaka wa wa covid cumi n'icyenda ubuzima bwahagaze ku isi yose ibintu bigahagarara bi- ubuzima bugahagarara bi- ama- za bizinesi zigafunga abantu baga- eh, ab- abakozi baka- bagasubira mu ngo bakagira gute kandi ku isi yose ntabwo ari mu rwanda gusa ariko aha muri uyu mwaka baratubwira ko ngo hari abantu miro- ibihumbi mirongo ine ngo bavuye mu bukene ku buryo ngo eh, mu ba- mu bahabwa ubufasha bwa vup eh, ubu ni abantu bari mu bukene bukabije ngo ba- ngo ngo basanze baravuye mu bukene ku buryo ngo batakibafasha ariko aha ngaha akaba ari ikibazo cy'uko eh, aba- ba- ba- babeshya kubera ko muri uyu mwaka ushize imibare itangwa na banki mondiale yerekana ko ubukene bwiyongereye mu rwanda baravuga bati hari abantu bageze ku bihumbi magana atandatu mirongo itanu bashyashya ibihumbi magana atandatu mirongo itanu bahindutse abakene batari abakene kubera covid cumi n'icyenda donc abak- abantu baguye mu bukene bat- mu bukene batari abakene bakagwa mu bukene ibihumbi magana atandatu mirongo itanu ariko u- uwandikiye inkuru aratubwira ko ahubwo hari abantu bavuye mu bukene ibihumbi mirongo ine bavuye mu bukene baka ngo bakagira baka ngo bakaba barabasibye ku malisi y'abantu bagomba gufashwa kubera ko bi- biriya bindi atabivuze by'abandi bantu ba abanyarwanda bandi benshi cyane ibihumbi n'ibihumbi bahindutse abakene kandi batari abakene kubera covid cumi n'icyenda bakagwa mu mu bukene u- usomye iriya nkuru wagira ngo umwaka ushize wabaye pozitifu ku ku byerekeye kurwanya ubukene urabyumva neza ko ari ni ni inkuru it- ituzuye baba baduhaye isa nkaho ishaka kutwumvisha ko muri uyu mwaka w- wa bibiri na makumyabiri wa covid habaye evolution cyangwa se ibintu byabaye byiza ku buryo hari abantu bavuye mu bukene ariko ntabwo uko byagenze kubera ko nko mbibutse ya mibare muzi neza ko ba- hashizemo imyaka itanu batubwiraga ko eh, abantu bari mu bukene bukabije ari miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane mirongo inani ngo ndajya mu byo mu- ibyo batubwiraga mu byiciro by'ubudehe kandi nabo bafashwaga ko icyo gihe ariko ubu ngubu icyo gihe wumva ko leta yafashaga abantu bari mu- mu bukene bukabije miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane mirongo inani ikabarihira mituweli icyo gihe ariko ubu ngubu abo iri- irihira mituweli ni miliyoni ebyiri n'igice urumva ko hiyongereyeho miliyoni ku bantu ba- hari abantu miliyoni biyongereye bagiye mu bukene bukabije ni ukuvuga ko abantu bari mu bukene bukabije babaye miliyoni ebyiri n'igice kandi kera bari miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane mirongo inani miliyoni imwe yose ya- yiyongereye mu ba- ku bantu bari mu bukene bukabije Wa- umuntu yarangiza akaza akatwandikira inkuru akatubwira ngo abantu ibihumbi mirongo ine ngo bavuye mu bukene urumva ko aha ngaha afete abashaka kutwereka ko eh, hari ikintu kiri kiri pozitifu cyiza eh, ubukene bugenda bugabanuka udongo usomye iyi nkuru ntujye ku muri ibyo bindi bindi byabaye n'iki byose ngo ujye gucukumbura urebe nturebe ngo ujye ku ruhande u- ujye gucukumbura hirya wasoma iriya nkuru ukavuga uti oh, oh, oh, oh, mu rwanda rwose umwaka ushize wabaye mwiza eh, ubukene buri kugenda bugabanuka ariko abagiye gute baba bakubeshya mbese kubera ko hari ibindi byerekana ahubwo ko ubukene bugenda bwiyongera kurushaho wumva rero ko ahangaha ni inkuru iba ibeshya Eh, hari indi nkuru nanone ijyanye na vup nayo na- umuntu yaganiraho ni inkuru yo mu museke rwayo ku itariki makumyabiri na kane z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe aho ivuga ko ngo ku Ka- i kamonyi cyangwa se ku kamonyi hariya- hahoze muri gitarama mu karere ka kamonyi ngo iyo udatanze byeri ngo nta ngo bag- bagusiba ku marise ya vup amarise ya vup ni bariya baturage bakennye bari mu bukene bukabije bahabwa imirimo yo guharura umuhanda wenda kubaka amashuri gutinda amateme ibintu byo- biri pibirike kwa bintu bya leta cyangwa se gucukura amaterasi ibintu byo noneho bakabihemberwa noneho ngo iyo nta ruswa utanze ubwo bavuga ngo ni byeri mu byo udasengereye ngo uhe amacupa ya byeri aba- aba- abakora aya marisiti ngo baragusiba umwanya wawe bakawuha undi hari uwavuze ngo yari arwaye asaba umwanya ba- ba- bawuhaye undi ariko ngo ntabwo ari igitangaza kuko ngo utinze gake ukarangara umuntu araza agatanga ruswa izina ryawe bakarisiba umwanya wawe bakawuha undi noneho uwo uwo muntu ngo yaraje avuga ati none ko mwansibye byagenze bite Ba- baravuga bati no twa amarise twayohereje mu karere hejuru dusanga baragusibye ntabwo aritwe twabikoze abandi baramwongorera bati reka da barakubeshya ntabwo hariya uzi ubwenge wowe ugenda utanga akantu ushaka amafaranga ugenda ubagurire byeri ubasengerere bazahita bagusubizamo umwa bazagushakira umwanya ati kuko abako nawe aravuga ati hari abandi twari dufite ikibazo kimwe kimeze nk'i- mfite ikibazo nk'icyabo twese baradusibye ariko ngiye kubona mbona basubiyemo sinamenye uko basubiyemo byagenze bite bati bariya bakurushije ubwenge bariya baragiye bashaka ruswa barayitanga babasubizamo nawe ugenda uyisa- uyishake ugende ushaka uriya muntu nyine w'umukapita niba umuntu yamwita umukapita simbizi bariya bakora amarisite ubahereza akantu ubatera akantu bazagusubizamo ahangaha bikatwereka iki rero bikatwereka ko ya ruswa twamye twamagana yo mu nzego z'ibanze yabaye akarande iraca ibintu iravuza ubuhuha ntabwo yarangiye ntabwo yarangiye ruswa iracyahari ibi- bi- murabibona eh, ndi- ndizera ko n'ariya marisite bari gukora ngo ibyiciro by'ubudehe bishyashya buriya utazatanga amafaranga bazamushyira mu cyiciro kidashobotse ibyo ngibyo ibi ngibi turabizi na na ziriya nka bavuga ngo barazitanga ibyo twarabibonye ko byose ni ruswa nta kintu nta cubucubusa mbega niko bavuga nta kintu na kimwe ushobora mu nzego z'ibanze nta kintu cy'ubusa ushobora kubona akantu kose ugomba kukagura ari uku- ari gusana inzu ari ubaka umu- ari ukubaka umusarane ari ukubona ibyangombwa akantu kose ushaka ugomba kukagura nazo mpamvu twavugaga turi ku- leta ya kagame ishobora kuba biriya bintu bya ruswa ari nk'ikintu yakoze ku bushake kugira ngo ihembe aba- abayobozi bo mu nzego z'ibanze kuko hari abayobozi badahembwa badahembwa kandi bakorera icyama Eh, leta iba ikeneye kugira ngo bakore aka kazi ariko nta mafaranga ifite yo kubaha noneho ubwo wenda yabashyiriyeho iyo ruswa kugira ngo nabo babashe kubaho ibatunge noneho babashe kubaho kubera ko iyo itabasha kubatunga kuko ntabwo wumva ukuntu ntabwo wumva ukuntu ibintu byose bishobora kuba binyura muri ruswa nta kantu na kamwe k'ubuntu kabaho ari ruswa kandi izwi n'abantu bose byari twavuga tuti ruswa iramanitse iri ku muhanda i- i- iri hariya nta muntu utayizi bati icyiciro cya mbere kiragurwa kugira ngo ubone inka ni ni gutanga ikiziriko ikiziriko n'amafaranga yo kugira ngo ubone inka eh, ziriya byo ngo muri zagira inka urumva n'ahangaha muri viyupe ni uku- ni ukugenda uki- ukiherera ugashaka umuntu ukora amarisite ukam- ukamutera akantu kugira ngo ushyire ku irisite Donc ni ibintu biteye ubwoba biteye ubwoba eh, kiriya gihugu mu nzego z'ibanze ruswa yaciye ibintu irabuza ubuhuha ariko ikibabaje kurusha ibindi ikibabaje kurusha ibindi ni uko iyi ruswa bayaka abantu babakene cyane urumva umuntu akeneye ak- akarimo kamufasha leta yavuga ati tuguhaye aka- turashaka kuguha akazi kugira ngo wenda wa- urebe icyo uko wa- wenda wa- wakorera umuhanda cyangwa se wagira gute u- ukazabona agafaranga kagutunga ariko kwa kumufasha ya mfashanyo wamuhaye kugira ngo ba- bamuhe- baguhe imfashanyo wowe kugira ngo baguhe imfashanyo bagomba kubanza kwaka ruswa neza umuntu ukeneye imfashanyo urimo kudandabirana wishwe n'inzara umwaka ruswa gute kugira ngo umufashe aho ngaho ni ikibazo cyangwa se ni ukuvuga ngo imfashanyo barayiguha ariko murapasura Ba- turaguha imfashanyo ariko turavanama kuko iyo umwatse ruswa kugira ngo umuhe imfashanyo ni ukuvuga ko ni ugufata muri ya mfashanyo wamuhaye igice kimwe akakigusubiza akakigusubiza muri ruswa agatwara aka- ikindi gice urumva ko rero eh, iyo bababwiye bati abantu bara- baravuga leta iravuga ngo ngo izavana abantu mu bukene ngo yasohoye amamiliyari ngo n'amamiliyari ngo yo kuvana abantu mu bukene ngo n'iyo mirimo n'iyo byose ariko ugasanga abantu bavuye mu bukene nta ngaha bituruka noneho se umuntu yava mu bukene gute niba imfashanyo umuhaye uh, ugaruka mukayisangira umwaka kubera ruswa mugapasura iyo mfashanyo wamuhaye urumva ahangaha ni ikibazo gikomeye yaba yakoze ako kazi kamuvunnye amafaranga a- acyuye aho kugira ngo umureke ajye kuyafashisha umuryango we ugatangira kumwakamo imisanzu ya fpr imisanzu ya farg imisanzu ibi n'ibi n'ibi yo kubaka amatemi yo kugira gute wumva u- wumva ko i- ntacyo acyura ntacyo acyura Ah, rero ba- bara- baratubeshya ngo abantu ngo bavuye mu bukene kuko- mu bitabo ngo kubera ko ngo ngo ba- hasohoye- hasohotse amafaranga angana gutya yo kubafasha ariko amafaranga umubyeyi yashiriye mu mishahara y'abantu bakora ako kazi cyangwa se amafaranga eh, arayo bakayobera mu mifuka y'abandi n'ubashe kubona akazi baka- bakayisubiza mu buryo bwo kubaka imisanzu bwo kubaka ruswa ugasanga abagomba gufashwa nta kintu cyabagezeho ahangaha ni ikibazo rero gikomeye cyane eh, eh, buriya butegetsi na ruswa rurasigiye kugira ngo abanyarwanda bazabone ubutegetsi eh, buta butameze budakora kuriya bigo- hagomba hago- bagomba guharanira ubutegetsi budakora kuriya bagashaka eh, guharanira impinduka impinduka hazaga- hakazajyaho ubutegetsi ubutegetsi buzima bu- buzima kubera ko buriya butegetsi bwamunzwe bwamunzwe na ruswa cyane cyane mu nzego zibanze aho hari ruswa iteye ubwoba kuko ikibazo cyaho ni uko ruswa ibizwi n'abantu bose ibizwi n'abantu bose ikintu cyose kigurayo niba ushaka ku- ku- hari abavuga ngo ushaka gusana inzu ibihumbi icumi ushaka inka ya- murigira inka ni ayangaya ushaka ko bagushyira mu ki- mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe ni ayangaya ushaka ko gufata ibyangombwa ibi n'ibi ni ayangaya ushaka kujya muri vup ni ayangaya ugasanga ni ibintu ibiciro birezi- bizwi na bose biri aho ngaho bimanitse ukavuga uti ni ibintu biba biteye ubwoba rero iriya regime eh, igihe cyose itarahava abanyarwanda ntabwo cyane cyane nta- ntabwo bazabona amahoro ntabwo bazabona amahoro kubera ko ni ruswa yabaye twibanire nugora banyunyuza abantu eh, ni ibintu bigomba guhinduka Eh, shantari uramutse ufite eh, igitekerezo wagitanga kuko ngiye kujya ku ngingo ya nyuma ingingo ya nyuma yo muri do rwandani reka nanjye bashakire n'ingingo em, ni ingingo yandi- ni ni inkuru yanditswe na himbara bwana kabagema mu gihe ugishaka iyo ngingo nagira ngo nongereho agakegeshwa kanjye kuri izi ngingo ebyiri yaba mm, aba bahinde ku mm, Yego.
nkurikije yaba bahinde kuri iki kintu cy'aba bahinde ngewe ndabona ari mm, ni ikintu gishimishije ni ikintu gishimishije kuri njyewe mbona cyagombye kubera ishusho cyangwa se kika mm, cyangwa se kikabera urugero abanyarwanda abanyarwanda bari mu rwanda mbe- ndi- nge- na- nabiteke nahoze ndi kubisoma mbisoma ndi kubireba iyo urebye ukuntu abahinzi bangana mu buhinde wakongera ugakora komparizo n'uko batwereka abantu mu gihumwe abantu bi- ba- ba- bahinga mu rwanda nabo ukuntu bangana nabo ni abantu benshi cyane ni popirasiyo nini cyane ubundi nuko em, ibintu byose kariya gatsiko kagiye kaka kakabyikubira kakagenda kagashyiraho ibintu ngo by'amakoperative ayo makoperative kandi akaba ari ay'agatsiko nyine aza a- agatsikamira abanyarwanda agatsiko kakagera gutya kakakubitaho itegeko kati ubutaka ni ubwa leta noneho abaturage banyagupfa banyaguhera nyine bagahinga kandi bagahinga eh, ibyo baba babwirijwe n'ako gatsiko bitewe n'amasoko nyine agatsiko gafite noneho abaturage barangiza nyine ba- bakagurisha ba- ba- bakagera ngo muri ayo makoperative bagahereza agatsiko bakabahereza ku giciro cy'ubusa ku buryo noneho bucya kabiri ugasanga ibyo bihingwa abaturage baba bahinze bagenda bakabigura eh, igiciro kikubye gatanu cyangwa gatandatu Eh, ubundi aba- abanyarwanda bashatse nibo benshi mu buhinzi wa mugani bashatse rwose ka- kandi ntekereza yuko babishobora ntekereza yuko babishobora ko ndatekereza neza yuko hari ikintu abantu bo abahinzi b'ibirayi bo mu majyaruguru bigeze gukora sinzi niba mubyibuka eh, igihe ibintu- ibirayi byari byara- byigeze kugira gutya bikabura abahinzi ariko bibuze abahinzi kubera yuko agatsiko kashakaga nyine ku, ku, kugira ngo kahombye gahombye abaturage njyana narigeze nanumva yuko buriya hari ukuntu ngo ibirayi simbizi nimba bikiri dagitarite ibirayi ba- byahingwaga ngo kugira ngo baryohereze muri za sudani agatsiko kari gafite isoko ibirayi bigahingwa mu rwanda ariko agatsiko kohereza nyine kohereza muri sudani muri za ngabo ngo bari barohereje hari ibintu byinshi biba- biva mu rwanda ngo byoherezwa byoherezwayo birimwo byarimo ibirayi birimwo n'amata birimwo eh, amata nyine yo mu nganya ngo bohereze ibintu by'ibibido by'amata ibintu nk'ibyo buriya rero abahinzi noneho nagira ngo ngahuke abahinzi bagize gu- abo bahinzi rero bo mu majyaruguru jisoma bagize gutya noneho ngo ibirayi banga kubihinga barabyihorera nabo barabyihorera bati n'ubundi ntacyo duhingira ntabwo duhinga kugira ngo tuzabone isoko ntabwo duhinga kugira ngo kugira ngo tugurishe noneho ibirayi barabyihorera niyo mpamvu mu- hariho igihe nanone cyagize gutya kikagera ibirayi habaho ikibazo cy'ibirayi pe, ibirayi birabura mu rwanda babishatse rero babyihorera ba- ba- ba- anarimite ba- ba- ba- bazajya babyihorera baza mm, b- udahinze se ubundi no gutusaso ni ugupfa no guperega wa mugani ni ugupfa no gupfa ni ukuri ni uko usanga hari haba nyine bya bindi by'abanyarwanda biwacu bavuga ngo aho gupfa uyu munsi wapejo ariko se buriya bya- twabyita se noneho ko ari ubuzima twabyita nk'uko bariho Ba- n'ubundi nyine ukongera ngo aho gupfa uyu munsi wa pejo cyangwa ngo akamuga karuta agaturo cyangwa ibintu nk'ibyo nyine by'aya migani y'iwacu ariko hahandi usanga n'ubundi none se ubundi kuba ku- kuvuga ngo uriho utariho byo biba bikumariye iki kuvuga ngo uriho uta- u- ntubasha wowe nta- ntuha- ntaho uhagaze Eh, wambaye inshokero nta burenganzira ufite bwo kuba wavuga uti ndagira gutya Eh, guhumeka urajya gusaba uruhushya fpr gutera intambwe ngo ujye ahangaha urajya gusaba uruhushya fpr kubumbura umunwa urajya gusaba fpr uruhushya Ku- se simbizi nimba ngewe u- ubwo buzima abanyarwanda ba- bahisemo ari bwo buzima rwose buba bumva eh, buruta nyine bya ndavuga ngo uyu munsi wapesha cyakora njyewe oyaho kugira ngo mpe mpfukamye napfa mpagaze ariko ukanyica uko ushaka ariko nibura ngapfa mpagaze ngenda nguhunga cyangwa se nanjye mpagaze nirwanaho nuko nguko rero nyine abahinzi abahinzi bashatse bazajya babyihorera bazajya babyihorera niba ari uguhinga utabasha kugaburira umwana ari uguhinga utabasha kwishyurira ishuri umwana ngo ajye ku ishuri ubwo se wambwira yuko ibyo ngibyo uri kuvuga ngo urahinga nanone biba bikumariye iki rwose abanyarwanda nimufatire urugero nimufatire urugero kuri aba bahinde iyi gahunda rwose y'abahinde ngewe ndabona ndabona ari gahunda nziza nyarwanda bagombye kubirebaho ubundi bakareba icyo bakora kijyanye nacyo mvuga kandi gatoya rero ku byerekeranye n'iyi ngingo ya n'iribungabunga reka mbyite ibungabunga n'ibungabunga rya kaga mbihuza nyine n'uyu muzindari igihe wari uri kuvuga ngo ngo abandi ba perezida ngo baserera ngo batanze ngo amafaranga ngo angana gutya ngo bagize gutya ariko kubera iki ngewe buri gihe mpora mbyibaza kubera iki umuzindari igihe buri gihe iyo wandika ibintu uba wandika ku by'abandi ku by'abandi ku by'abandi bagenda barebuzwa ngo abandi bagize gutya mu bugande bagize gutya muri pardon mu bindi bihugu bagize gutya mu bindi bihugu bagize gutya kubera iki kubera iki njye nicyo kintu njya nibaza kubera iki batabanza ngo bakure imbere y'imiryango yabo kubera iki batabanza ngo barebe mu mitima yabo barebe iwabo barebe ibibi bihakorerwa ubundi babivuge babyature nabyo babivuge ngo batajya bavuga uretse yuko wamugana igikubise mwikoze kaga muzi yuko njye gakora ingendo mirongo itanu mu mwaka zinarenga ahubwo ni depense yabaga yakoze agenda n'ayo madege yiwe aba yakodesheje igihugu ibyo ari byose mwese ntabwo mubizi mwabibonye njyewe rero mbonye umuzindaro nyine nk'uyu nguyu uzi ukavuga ubusa abandi mu bindi bihugu bagize gutya mu bindi bihugu bagize gutya bajye bahera iwabo bajye bahera iwabo bakubura iwabo banetuwaye iwabo basukure bakora isuku nibumva barangije neza neza neza bumva konsiyanse yabo rwose ari propre ubundi bagende bagiye gutunganya ahandi bajye kuvuga iby'abandi nyine bibi bitagenda ariko rero ibyo mu rwanda ni agaterura nzamba rwose kandi se n'ibyo wigeze uriya muzindaro wigeze unavuga uti reka tumubaze izi ngendo abakora bajya heya bagiye gukora iki kubera iki iyi gaspillage y'umutungo w'igihugu uyu muntu aba ari gukora ariko warangiza ngo ngo baba ngo ngo ngo ahandi byagenze gutya ahandi byagenze gutya byagenze gutya oya nibakubure imbere y'imiryango yabo nibakora isuku iwabo nibarebe ibitagenda iwabo nk'abanyamakuru nimba kuko wumva ari abanyamakuru b'umwuga nibagende bajye kubaza ibitagenda nibagende bajye kuvuganira bariya bana barimo bahondagura ahantu hose babica babatwika bagira gute ntibagende bajye kuvuganira bariya abaturage bari kwambura utwabo babacuza utwabo ntibagende bajye kuvuganira bariya abaturage za daso n'abo bapolisi n'abo banyamarondo barimo bahondagura birirwa bakubita abapolisi birirwa barasa abaturage bagowe nibahaguruke bagenda ibibazo nk'ibyo turebe ko kuko ari byo bishobora kuba byabashishikaza naho ubundi kujya kureba iby'ahandi rwose byo ndatekereza yuko baribeshye ni bya bindi navuga irizo tape akote irizo tape akote kubera yuko mu rwanda byaradogereye mu rwanda nta kigenda mu rwanda abantu barashize abantu barimo barashira bishwe n'inzara bishwe n'impfu no kurigiswa no kugira gutu uvuze ikitagenda aranyuruzwa uvuze ubure ku burenganzira bwe turamuburira irengero abandi barafungirwa iyo ntazi abagize imana mu rwanda byaradogereye nibavuga ibyadogereye rero iriya nkuru bwana kabageni iriya nkuru nayisomye rwose ndavuga nti muzindara igihe we reka no gukomeza kubivuga kuwuvuga kubera yuko naba wenda ndi gukora poromosiyo yawe ariko n'umuzindaro nyine wa propagande za kaga n'ibyo byose bwana kabagema nicyo ikintu nagira ngo nongereho kuri izi ngingo ebyiri ariko umunyarwanda nahaguruke umunyarwanda nahaguruka yi- yi- yirwaneho yirwarize ba- bafate urugero bafate urugero rwose ku bahinde kubera yuko nzi neza yuko bagize mu bikorwa bishobora kurimbura kariya gatsiko kariya gatsiko gate- gatera ubwoba abantu yego karica turabizi neza ariko ntabwo kazica abanyarwanda bose ngo kabarangize ibyo ibyo ntibishoboka kabicisha inzara wenda kabicisha amasasu kabicisha kubanyuruza ariko ntabwo kazabica bose bose bose ngo kabarangize nibahaguruke rero birwaneho banyarwanda nimuhaguruke mwirwaneho cyane cyane mwebwe b'abahinzi mufatire urugero rwose rwa kuri- rwo kuri aba bahinde nzi neza yuko bishobora gukunda agatsiko mugaha imbaraga katanafite byakunda kandi byashoboka burya ngo gushaka niko gushoboka mubishatse rwose nugafata urugero kuri aba bahinde cyane cyane mwebwe abahinzi mukavuga muti oya turanze ibi ngibi turabirambiwe nzi neza ko byakunda bwana kwawe gemarika niyo twizimba mu magambo gusubiza ijambo urakoze
murakoze cyane chantal reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma ni inkuru yanditswe na himbara eh, na david himbara we eh, aranyomoza eh, ikinyoma cya mm, the new times kiriya kinyamakuru cya uriya muzinga w'i kigali uvuga ngo yaravuze ngo iyi nkuru yavuga ngo kagame propaganda machine ngo iriya mashini ya propaganda ya kagame biriya binyamakuru byabo ngo bara- baravuga ko ngo eh, ngo ki- ngo isoko ry'imigabane rya kigali ngo kigali Fi- financial center ngo ya- eh, ngo yatambutse nairobi na lagos noneho ahangaha haravuga ngo mu kinyamakuru The New Times ngo kiravuga ko ngo kigali financial center ngo ya ngo ya- yatambutse isigaye iruta nairobi na lagos Eh, ah, mu nkuru bara- ba- ba- banditse ko ngo ranking ngo kigali ngo ngo ni iya- isigaye iya gatanu ku mugabane wa afurika ngo nyuma ya Casablanca muri Maroc Cape Town yo muri Afurika y'Epfo Johannesburg yo muri Afurika y'Epfo ngo muri Mauritius ngo ariko ngo ikaruta ngo ikaba isigaye yaratambutse Kigali yaratambutse Nairobi na Lagos noneho ikinyoma rero kiri hehe ikinyoma kiri aha ngaha ko hemba arabyandika aravuga ngo mu kwezi kwa gatanu bibiri na makumyabiri na rimwe ngo stock market ngo statistique za zi- za zariya masu- za mm, amasoko y'imigabane ngo statistique ngo iravuga ko ngo muri ngo nigeria ngo ngo stock exchange donc amasoko y'imigabane muri nigeria ngo arafite agaciro ka miliyari mirongo irindwi n'icyenda naho nairobi ngo ifite agaciro ka miliyari makumyabiri n'ebyiri noneho nako u Rwa- u rwanda rwo rufite miliyari eshatu n'ibice bine umva mili- nigeria miliyari mirongo irindwi n'icyenda agaciro k'amasoko ya- amasoko y'imigabane eh, mm, nairobi ma- ni miliyari makumyabiri n'ebyiri u rwanda miliyari eshatu gusa n'ibice bine kandi kimbara akanavuga ko ngo amasosiyete icumi ari ku isoko ry'imigabane mu rwanda amasosiyete icumi atanu muri ayo ngayo nayo na ni amasosiyete yo muri kenya nta nubwo ari abanyarwanda aho ngaho ni ikibazo noneho kongera aravuga ati muri bibiri na cumi na karindwi ati umujyi wa Lagos ubwawo ngo ushobora kuba warakoze wari ufite wara- wara- ufite umusaruro wa miliyari ijana na mirongo itandatu ijana na mirongo itatu n'esheshatu za- z'amadolari umujyi wa Lagos ubwawo ntabwo ari nigeria yose umujyi wa Lagos wonyine wo muri nigeria ukaba wagize umusaruro muri bibiri na cumi na karindwi wa miliyari ijana na mirongo itatu n'esheshatu ariko u rwanda rufite eh, donc rufite rwari rufite umusaruro mbumbe wa miliyari mirongo itatu n'esheshatu umujyi wa Lagos ariko u Rwanda ari miliyari icumi gusa bakavuga rero ko umujyi wa Lagos ubwawo wonyine wo muri Nigeria ubu- ubukungu bu- bwo- bwo- buri muri uwo mujyi wa Lagos buruta ubw'u Rwanda inshuro cumi n'eshatu noneho bakarenga bakavuga ngo ngo isoko ry'imigabane ryo mu Rwanda riruta iryo muri Nigeria urumva ko ni ibintu biteye ubwoba n'umujyi umwe ubwawo wo muri Nigeria ukubye ubukungu bwawo bukubye ubw'u Rwanda inshuro cumi n'eshatu bo donc urumva ko ni ni ibinyoma biteye ubwoba eh, baravuga byinshi bikorwa muri nigeria ariko murabyumva neza kugira ngo umujyi umwe wo muri nigeria bukubye uw'u rwanda inshuro cumi n'eshatu ubukungu bw'umujyi umwe bukubye ubw'u rwanda inshuro cumi n'eshatu niyo u rwanda rurangiza rubeshye ngo ngo kigali ngo yatambutse ngo ngo ngo ragosi cyangwa se ngo u rwanda rwatambutse nigeria murumva ko ni ibi- bare- babeshya n'ibintu bitabeshyeka ni nako rihembara arangiza aravuga ati babeshya n'ibintu bitabeshyeka kwa bitabeshyeka ati kugereranya ubukungu bw'u rwanda n'ubwa nigeria ni ati ni ukubeshya ibintu bitabeshyeka kuko ngo nigeria ngo ni ni puissance ya gatanu mu byerekeye ubukungu niyo ifite ubukungu bwa gatanu nkurikije ibyo mbona hano eh, ubukungu bw'atanu nyuma ya kera nyuma ya egypte ngire ngo eh, nyuma ya egypte egypte afurika du sud na, na, na algeria donc urumva ko eh, eh, kugi- u rwanda ngo rurishyira muri liga itari iyabo ariko simbizi basiga bafite ibibazo byo kubeshya ibintu bitabeshyeka ariko ubwo himbara nawe ntabwo aba aboroheye azajya buri teka ibi- ibinyuma byabo abihandura abyerekane murumva ko eh, yongeye kubashyira hanze mureke rero turekere aho ngaho banyarwanda banyarwandakazi Eh, inshuti za radiyo itahuka mwadukurikiye turabashimiye cyane nkaba nshima serge na chantal badufashe ku buhanga bw'ibyuma Eh, nkashima namwe mwese mwadukurikiye mwese mwese tukaba tubifurije ibihe byiza mugire amahoro ya nyagasani imana ibane namwe ibibazo muri mu rwanda turabizi ibibazo by'aka akarengane gakomeye cyane kadashira kandi ibibazo eh, biri mu rwanda ni ibibazo byoroshye bishobora gushira ariko eh, bigaragara ko leta ya kagame irenganya abaturage ku bwende ku bwende eh, ikora ku bwende kugira ngo ibumvishe nk'uko babivuga ariko rero nta mvura idahita abanyarwanda eh, bakomeze umutsi ariko banashake sitarategi bashake sitarategi buhoro buhoro y'uko bakwigaranzura eh, iriya ngoyi kagame yabashyizeho mwese mwese rero mugire ibihe byiza eh, imana ibahire turabakunda cyane kuri radiyo itahuka mugire amahoro
nteruye inanga yanjye ngo nambagane cyane kiriya cyago cyaje kurimbura rubanda ndava